mwamenya kumviriza ijwi rya amerika amahoro nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joy diane nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu rwanda umuryango w'umukuru w'umugambwe mushasha uharanira demokarasi ndp mu mpfunyapfunyo utabaza urondera uwabo haheze indwi zibiri atakayamba nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri namubuze ubwo yari avuye i burundi yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka yamajije guteresha i burundi asigaje guteza mu rwanda uyu ni madamu emeline ishimwe ni umutambukanyi wa augustin yitegeka avuga ryari aheruka umucanci wiwe atawuze irengero iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya ariko imbere kuja mu karere mugenzi wacu fidel niyo ngabo ndabona ashitse ngaha muri studio kugira ngo atubwire ayagezeho hirya nino ku isi duhereye muri afurika y'epfo igabisha ko ishobora kwaka uburenganzira impunzi zizoza zirakora politike ziri ku butaka bwayo fidel niyo ngabo nivyo diane igihugu ca afurika y'epfo kivuga ko gishobora muri kigiye kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa vya politiki ivyo arivyo vyose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamwo ni kubw'itegeko rishasha abarinebagura bavuga ko riciye kubiri n'amategeko kandi ritangaje kubera umugambi uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc wagwanije intwaro yahoze ari karyanishira miryango mu kiringo kitari gito nk'umuhari w'uguhabuza igihugu uri mu buhungiro abaserukira impunzi n'abarondera ubuhungiro bavuga ko bazoja muri sentare kurwanya iryo tegeko rishasha bavuga ko rigabanya uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro bwubahirizwa n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu iryo tegeko rishasha ryagiye mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere ryatangaje impunzi zitari nke ziva mu karere ka afurika zakoresheje ubwigenge bwazo muri afurika y'epfo kugira ziyamirize amaleta zivuga ko akandamiza abanyagihugu bayo mu bihugu zaje zivamwo nko mu rwanda zimbabwe uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo fidela niyo ngabo ubudagi nabwo buzokwakira muri ino ndwi mu gisagara ca berlin inama igamije kuraba ingene amahoro yogaruka muri libiya ego chancelier w'igihugu c'ubudagi angela merkel yatumiye ibihugu vy'ibihangange ku isi mu nama mu gisagara ca berlin ku munsi w'imana kugira biganire ku twigoro two gufasha gutuma amahoro agaruka muri libiya ibiro vya merkel vyamenyesheje mu itangazo uno munsi ku wa kabiri ko eh, yafashe ingingo yo kwakira iyo nama inyuma y'uko avuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ubudagi bwatumiye fayez al saraj ayoboye leta y'igihugu ca libiya ishyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu na general karifa hifter arwanya ubutegetsi mu nama itegekanijwe kuba ku itariki cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa mbere abategetsi bavuye muri leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ubwongereza ubufaransa ubushinwa emira arabi uni na turkiya hamwe n'ibindi bihugu bitari bike vyo muri afurika n'ibihugu vy'abarabu nabo nyene batumiwe dusure ku mugabane wa afurika wa perezida w'igihugu ca kenya amaze guhindura bamwe mu bagize leta yiwe nivyo perezida wa kenya uhuru kenyatta yemeje yatani uh, kuba uh, umushikiranganji ajejwe ikigega uno munsi kuwa kabiri yatani yari umushikiranganji ajejwe ikigega vy'agateganyo kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda perezida kenyatta yatangaje imigambi yerekeye ubutunzi y'igihugu ca kenya mu mezi ari imbere ukuru yatani asubiriye henry rotish yahagaritswe ku vyagirizo vy'uko yakoresheje nabi amafaranga ya leta yamara rotish arahakana ivyagirizo yagi, ivyaha yagirizwa perezida kenyatta yahinduye kandi umushikiranganji ajejwe uburimyi yagenye kandi abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'amahinguriro uh, yatani yarabaye ambasaderi w'igihugu ca kenya mu gihugu ca autriche no mu buramatari mbere y'uko agenwa kuba umushikiranganji ajejwe akazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani afise urupapuro rw'umutsindo rwo ku rwego rwa kaminuza ku bijanye n'ubutunzi n'imibano perezida uhuru kenyatta yemeye gushimikira ku butunzi mu gihugu mu mezi ari imbere fidele niyo ngabo urakoze turaza kongera igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu kugira ngo ubandanye udushikiriza amakuru azoba agezweho irya nino ku isi ayo mu karere ubu naho abahinga barwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini bagabisha ko ibitigiri by'abarwa muri uwo mutego bibandanya kwiyongera mu kiringo c'imyaka ibiri abarundi mirongo itatu nibo bamaze gutahukanwa bavanwa mu bihugu vy'abarabu umwe mu baheruka ku rusimba yemeza ko mu mabi yabonye harimwo ugufatwa ku nguvu idonido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru i kigali mu rwanda uwo murundikazi yashikanwe mu buganda ku ndwi iheze yirukanywe akuwe mu gihugu ca arabiya sawudite mu mashirahamwe yigenga y'abarundi akorera mu buganda yamwakiriye harimwo mirpd rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini jean claude sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarukanywe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe emerine amabi yakorewe we nyir'ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararonk'ihu ihumure ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina arayafatiwe ku gukubitwa cyangwa kugirwa nabi nimba ari ibindi bintu baba baramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe umuntu ntashobora kujya muri arabi sawudite akomeye ngo agaruke adakomeye atari uko hari amabi yakorewe ubu uwo mukenyezi yari yasubijwe mu burundi akaba yacikiye mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa rujanti mu kamenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari abandi barundikazi bafatiwe muri kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'abarabu nyene nabo baciye basubizwa mu gihugu c'amavukiro ishirahamwe ry'abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini ryitwa justice and equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cane cane abakobwa n'abagore yimonogoje florence boivin atwara iryo shirahamwe atugwaruka nibwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ivyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha ku mwaka uheze igipolisi c'uburundi cavumbuye hagati mu gisagara ca bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye igipolisi caciye kihafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa gica kirahafata n'izindi mpapuro z'inzira mirongo ibiri n'indwi zishasha e, kandi z'ukuri hamwe n'impapuro mirongo itatu e, zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune muri izo zibiri nizo zayi z'ukuri kirafata kandi n'imashini nyabwonko e, iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu amashirahamwe akunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu buganda canke muri kenya bahanura abavyeyi gucungera neza abana babo cane cane b'abakobwa bazishikira baba bagiyeyo maze bagaheza bakihangana turazi ko abenshi mu by'ukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima baba bagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka amakuru ko hari n'abicigwayo icya kabiri muri ibi bihugu bigize afurika y'ubuseruko hari igihe byari byahagurukiye ubwo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse n'abo bakobwa bagiye muri ibyo bihugu by'abarabu bakabahagarika ku bibuga by'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma ariko biraboneka yuko umenga ubu baradebukiwe murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga cy'indege kandi ntiyagiye ari umwe rero twasaba yuko by'ukuri bosubira bagahaguruka bakagwanya urwo rudandazwa rw'abantu hanyuma kandi bagashyiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari inyuma y'urwo rudandazwa bose kuko ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu icegeranyo giheruka gusohogwa n'igipolisi c'uburundi cerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu barenga ibihumbi bine bamaze kujanwa muri urwo rudandazwa rw'abantu mu bakekwa gukora urwo rudandazwa harimwo amashirahamwe mpuzamakungu bamwe mu bakora muri leta n'abandi pierre clave nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye nari nabicaye ku masonga nkitangura umuryango w'umukuru w'umugambwe mushasha uranira demokarasi mu Rwanda ariwo NDP mu mfunyapfunyo Augustin Niyitegeka utangaza ko umaze indwi zibiri udakubita ijisho wabo umutambukanyi wa Niyitegeka yabwije ijwi Amerika i Kigali mu Rwanda ko inzego zose yitabaje atagifatika zamubwiye inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi bwana niyitegeka augustin uyobora ishyaka ndp ritaremerwa mu rwanda umuryango uvuga ko umaze ibyumweru bibiri waramubuze mufasha we madame ishimwe merine yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kuva yabura umugabo we tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri yagerageje gushakisha mu nzego zinyuranye ariko kugeza ubu atangaza ko nta makuru aramenya yerekeranye n'umugabo we nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri namubuze ubwo yaravuye i burundi yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka yamajije guteresha i burundi asigaje guteza mu rwanda guhera icyo gihe nahise kumuburira irengero twavuganye ari saa tanu n'iminota cumi n'umunani saa tanu na mirongo itatu n'ine yahise akava ku murongo kugeza n'uyu munsi ntabwo turamubona nagiye muri imigirasiyo ariko ntacyo byatanze njya muri ribu bahora bambwira ko ngo ngo imigirasiyo ngo nta gisubizo irabahereza ngo nimba ngo yarambutse ngo bo bumva ko ategeze agera mu rwanda niko bumva ntabwo utekereza wenda ko wa mugani ushobora kuwushakira mu rwanda atarahageze ashobora kuba akiri i burundi kuko yavaga yonyine hoya amakuru ndayafite mfite ripoti kuko nabaje kuri imigirasiyo y'u burundi bambwira ko yatambutse saa tanu n'igice bambwiye ko yatambutse kuri imigirasiyo yabo ateje kashe ubwo rero yaba yaraje mu rwanda niho yaburiye madamu niyitegeka avuga ko umugabo we asanzwe akora akazi k'ubucuruzi kandi akemeza ko nta kibazo azi yaba agirana n'abo bakorana ariko akaba akeka ko yaba afite ibibazo bigendanye n'ishyaka yashinze kuko hari ikindi gihe yigeze gufungwa abazwa iby'iri shyaka hari n'undi munsi hari mu kwa cyenda n'ubundi bari bakoze inama uwo munsi nanone mubura gutyo ariko nyuma yaho baza kunyereza mesaje ngafungiye kuri sitasiyo ya polisi i remera nyuma yaho nyine naje kujyayo ndabaza nabaye nkibaza gutyo abarampamagaye ngo bamurekuye uwo munsi babafata bari bari mu nama y'ishyaka ryabo bari bari mu nama barabafata nta muntu bigeze bamenyesha ko bamutwaye hoho narahamagara agatelefoni gacamo ntibayitabe ngahamagara nabo bandi bari kumwe mu ishyaka ntibayitabe ariko noneho bitandukanye n'icyo gihe kuko ubu ngubu hoho telefone zahise ko zivaho yambwiye ko babatwaye ngo bababwiye ko ngo bakoze inama ngo itemewe n'amategeko madame ishimwe asobanura ko yamaze kugeza ikibazo cye mu nzego z'ubuyobozi ndetse akaba yaragenzuwe no mu bitaro binyuranye ko ari aho yabona umugabo we kugeza ubu akaba nta gisubizo na kimwe arabona ubu akaba asaba buri munyarwanda wese wagira amakuru ku mugabo we ko yazayamugezaho ntabwo nshinjije ubuyobozi ko aribwo bwaba bumufite wenda ashobora no kuba yaragize nk'ikibazo abantu bumva radiyo bashobora no kuvuga ati uno muntu twaramubonye kugeza n'ubu ngubu nyine abana barambaza ngo papa ari hehe urumva bamwe biga segonderi na n'ubu ngubu nyine harimo urujijo nta nanone ntabwo naba nicaranye amahoro kuko urumva sinzi aho umugabo wanjye ari sinzi se ko ari muzima se sinzi ikibazo yagize kandi rwose nicyo nabasaba nk'amwe mukankora ubuvugizi mukamenyekanisha hose wenda tukareba ko twamubona umuvugizi w'ubugenzacyaha mu rwanda madamu muhoza marie michel yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko umuryango wa niyitegeka watanze ikirego tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ariko asobanura ko urwego abereye umuvugizi rwahise rutangira iperereza uyu muvugizi wa ribu atangaza ko iperereza rikorwa mu ibanga ko kugeza ubu ntacyo yatangaza bwana augusite niyitegeka yamenyekanye guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo yakoreshaga inteko rusange ya mbere y'ishyaka rye kugeza ubu ataremerwa ishyaka yavugaga ko rije gukora iby'indi mitwe ya politike iba mu rwanda itabashije gukora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu mpera z'umwaka uheze wa bibiri na cumi n'icenda leta y'igihugu c'u rwanda yatanguye isekeza yise connect rwanda challenge iryo sekeza ryari rigamije gukwiragiza telefone zigezweho zikoresha internet hagati mu gihugu na cane cane mu miryango itari isanganywe ayo matelefone mu kiganiro mugenzi wacu jeffrey mutagoma amaze kugirana n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bujejwe ivy'ubuhinga bwa none ariwe gordon karema yasiguye ahavuye ivy'iryo sekeza
ni gahunda n'ubundi yaje ariko ishamikiye kuri gahunda irambuye yo guteza imbere politiki yo guteza imbere ikoranabuhanga mu rwanda so kitumvikana ko ari ikintu cyitaruye ahubwo ni ikintu cyaje cyunganira gahunda irambuye by'umwihariko rero nk'uko mubivuze ni gahunda igamije kongera umubare w'abantu batunze kandi bagakoresha icyo twita smartphones ubwo ubwo mu kinyarwanda wenda umuntu yabita telefoni ziri smart agenekereje byagaragaye cyane ko ari igikorwa tugomba gushyiramo ingufu aho twabonaga mu by'ukuri hari imbaraga zikenewe kongerwamo nubwo nabivuze ko mu bihumbi bibiri na cumi twari dufite smart twari dufite telefone abantu bafite telefone batarenga mirongo itatu na gatatu ubungubu bakaba bageze muri za mirongo ine n'icyenda ariko muri izo ngizo iziri smart ziracyari hasi ziracyari hasi ari nayo mpamvu iyi gahunda twayitangije ariko nanasobanure ko ni gahunda twabafata nk'imbarutso nk'imbarutso kuko yatangiye nyine nk'uko mubivuze mu ntangiriro z'umwaka abantu baravuga abanyarwanda bashoboye baravuga bati ariko ni gute twafasha abandi banyarwanda tukabihutishiriza tukabihutishiriza ku buryo babona izi telefoni bityo abantu ku bushake bwabo batangira batanga amafaranga ndetse ibigo nabyo bitandukanye byaba ibya leta byaba iby'abikorera bashinga igitekerezo nabo bakomeza gutanga izi telefoni ubu ngubu aho mvugira hano hamaze kugira telefoni z'abantu batanga zikabakaba mu bihumbi mirongo itatu n'icyenda izo rero nk'uko nanone mwabikomojeho nubwo hari icyuho gikomeye ndetse biduha imbaraga nyinshi kugira ngo dushyireho gahunda irambye ituma abanyarwanda benshi babona smartphone ndetse n'abari bafite za zindi zidafite intege zo mu kinyarwanda bakunze kwita za karasarani izo ngizo nazo abo bantu nabo baba barebwa n'iyo gahunda ni ukuvuga ngo izi telefoni za simati turifuza ko zitungwa n'abantu abatazifite ubu ngubu ariko na ba bandi bafite za zindi zitari simati nabo bakajya kimwe n'abandi mu buryo bwo kubona izo telefoni
niba mbyumva neza bivuze ko mushaka kugira ngo twumva bishoboka ni uko twifuza ko bitarenze ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu miryango dufite miliyoni ebyiri bikabakaba ibihumbi magana inani muri iyo miryango kane ku ijana nibo bafite simatifone urumva ko hakiri imiryango myinshi ubwo rero gahunda dufite iyi ngiyi ni ukugira ngo ni gute cyangwa se turifuza ko buri muryango buri muryango muri izo miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana inani wagira byibuze simatifoni imwe tuba tuvuga tuti niba ari umuryango utuyemo ufata urugero nk'abantu bane batanu abo bantu baba bakenera nk'umuryango nk'abantu babana bityo rero iyo harimo simatifoni iri muri urwo rugo cyaba igikoresho cy'umuryango icyo gihe iyo telefone tukayifata nk'igikoresho gifasha umuryango mu bintu bitandukanye haba kubona amakuru haba kwaka serivisi haba mu buryo bw'ubucuruzi hari abantu baba bafite ubucuruzi bashobora gukoresha telefoni bamamaza cyangwa se bashaka amakuru yo guhindura porodagiti zabo mu buryo bwa dizayini ibyo byose twumva ko telefoni cyaba igikoresho cy'umuryango ariko si n'icyo gusa ni uko hariho na gahunda noneho yo guhugura iyo miryango ubwo ni ukuvuga ngo wenda kugira ngo byumvikane niba umuryango urimo abo bantu ugahabwa telefoni ugatunga telefoni ya simati muri uwo muryango abawutuyemo bakaba bahuguwe mu guhabwa ubumenyi bw'ibanze bw'ikoranabuhanga no kumenya kubikoresha noneho hakiyongeraho ko serivisi zitandukanye zaba iz'abikorera cyangwa iza leta zorohejwe kandi zitangwa mu ikoranabuhanga ubwo byumvikane ko noneho haba habayeho korohereza cyane abagize uwo muryango mu rwo kubona iyo serivisi niyo mpamvu rero twibanze ku miryango icyo dushyiramo ingufu ni ukugira ngo tugerageze dushake apurikeshoni cyangwa se kontenti yo twita irelevanti ibafasha y'abantu bakeneye kugira ngo telefoni itaba gusa yo guhamagara no kwitaba ariko umuryango wugirire akandi kamaro gakomeye
ni igikorwa bimeze nk'aho bisa nk'aho nta ngengo y'imari ihoraho cyateganyirijwe kubera ko mumaze kutubwira ko ari igitekerezo cyaturutse mu bantu bavuze bati reka dusangize abandi ku ikoranabuhanga harya buriya nk'uwayita mu mazi cyangwa ikameneka byagenda bite
wenda ntasubira kuri icyo ngicyo ndagira mbanze nkosoremo gatoya nubwo ari igitekerezo cyatangije n'abantu kuko abantu batanga telefoni ni abantu ku giti cyabo ni abikorera inshuti z'abanyarwanda ibyo ngibyo ntawabibuza ariko n'ubundi nka leta ifite inshingano zo kugeza kuri serivisi nziza abaturage no gushyira ibikorwa remezo no kuba ku isonga mu guteza imbere no gushyiraho politiki nziza n'ubundi niyo mpamvu navuze ko konekiti rwanda yaje ari nk'imbarutso ariko hari gahunda irambye dufite twita simatifone sitrategi ari ni gahunda ifite ingamba zirambye z'ukuntu noneho abanyarwanda bose abo twavuze iyo mibare myinshi zizabagerwaho n'izo simatifone hari uruhare rukomeye rw'abikorera cyane cyane ubwo ndavuga nka telecommunication companies ubu ngubu bishyize hamwe barumvikana ku kuntu batangira gushyiraho uburyo bworohereza abanyarwanda mu buryo bw'ubushobozi mu ngero izo arizo zose mu byiciro ibyo byo byose bose bakabona izi telefoni bwana godon karema iki kiganiro ntabwo ari icyanjye nawe gusa ahubwo tujya dufungura n'imirongo haba hari abakunzi benshi b'ijwi rya amerika bashaka kugira ibyo basobanuza unyemerere rero mbaho umwanya duhereye kuri daniel ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane murakoze ngewe nagira ngo mbanze mbashimire ni ukuri iyi topike mwashyizeho ni nziza kandi ifite icyo ivuze ku banyarwanda kandi duteye ishema nkatwe abanyarwanda gusa nishimiye ibyo bintu ibyo leta irimo kudutegurira ibyo by'ikoranabuhanga no kuduha amasimatifone ariko ndagira ngo mumbarize umutumirwa arakumva
ese ko tubona mu rwanda bajya gutanga ibintu bitaye ku byiciro bahereye ku byiciro bakavuga ngo turahava mu cya mbere n'icya kabiri izo simatifone zizagera ku bantu bose ese zifite ibyiciro by'ubudehe zizagenderwaho zitangwa ikindi mwambariza ese ko tujya tubona ari igihe habamo ibintu bidasobanutse mu itangwa ry'ibintu nk'ibyo muri iby'ubudehe n'ibindi ugasanga bihawe abo bitari bigenewe ese izo simatifone zo ni gahunda ki zifite ese abayobozi bazazihera abaturage babegereye cyangwa bizakorwa bite ku buryo nta uzagira ingingimira cyangwa ikibazo mu kuyihabwa cyangwa mu kuyibona ihabwa uwitari igenewe samu urakoze cyane ijwi rya amerika urakoze cyane daniel ugira umunsi mwiza aho ngaho iruharambuga
yego murakoze cyane namwe ibihe byiza
bwana godon karema uramwumvise daniel
ntamwumvise cyane nakomezaho komeza rwose
ndagira ngo nshimire daniel ku kibazo cyiza abajije ariko mumare impungenge mumare impungenge mubwire ko izi telefoni nubwo zigiye gutangwa hariho kwitonda gukomeye cyane kugira ngo izi telefone zihabwe abantu n'ubundi zibagirire akamaro kandi banazikeneye wenda reka ntanga urugero kuko impungenge z'urebye zishingiye mu kuvuga ngo ni gute tuzamenya abazihabwa ese ntihashobora kuzamo imikorere mibi wenda abayobozi bashobora kugiramo uruhare ni mu nzego z'ibanze agiye atanga inzira zitandukanye ndagira mvuge ko ubundi telefoni icyo tuvuga ni uko ya miryango twavuze icyo twita kuriteriya cyangwa se ikirebwaho bwa mbere ni umuntu udasanzwe afite smartphone ibyo twabikoze kugira ngo niba tugomba kongera umubare w'abantu bafite izo telefoni za simati ntabwo byaba ari byiza dutangiye kuzitanga noneho zigahabwa ba bandi bazisangamo ibyo rero byashobotse kugira ngo tubimenye twifashishije amakuru nanone twakwita ari simati buriya muri telecommunication companies ubwo wenda mu rwanda tubukoresha ingero z'abantu bazi ubwo muri airtel cyangwa se muri mtn baba bafite uburyo bwa gihanga bwo kumenya telefoni utunze iyo ari simati ayo makuru niyo turimo twifashisha rero kugira ngo dushobore kumenya imiryango idafite simati iyo nguyu umuryango tukamenya ngo ni umuryango umukuru w'umuryango ariko n'abatuye muri uwo muryango bose tukababona tukamenya ko abo bantu mu by'ukuri nta simatifoni bigeze bakoresha icyo ni ikintu gikomeye kimwe kidufasha kugana mu nzira yo kumenya neza babagenerwabikorwa ariko noneho nyuma tukagira aho tugera mu byiciro bitandukanye ushobora kuvuga ingero umuntu uzikeneye nanone hari abatazifite badafite namba hari abantu cyangwa se imiryango ifite za karasirane navuze ubwo bikagenda bimanuka bimanuka noneho tukagera noneho no kurebera mu by'ukuri abashobora kuba bazikeneye kurusha abandi ariko bikagirwamo uruhare nanone n'abaturage urugero ushobora gutanga nk'abantu bamwe natanga ingero twabonye nk'abantu bafite ubumuga b'abanyeshuri nanone twabonye bagera kuri magana abiri bafite ubumuga butandukanye n'abanyeshuri biga muri za kaminuza bita hayilandi institushoni ariko abo bantu ugasanga nta simati ugasanga bene uwo muntu umugobotse ukamuha igikoresho nk'icyo ngicyo cyamufasha kikamubera igikoresho cyamufasha mu kwiga ubu ni urugero ntanze rero nagira ngo daniyeli rwose mumare impungenge ko kubera nyine ikoranabuhanga n'uburyo bwo zizatangwa n'uburyo bwo gushyiraho umurongo ukuntu zizagera ku bantu nabwo buri simati ku buryo twizerewe na ku ijana ko nta kwibeshya kuzaba guhari
uwo rero akaba yari gordon karema ni umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bujejwe iby'ubuhinga bwa none yasigura irisekeza rya connect rwanda challenge mu kiganiro na mugenzi wacu jeffrey mutagoma ico kiganiro cose mushobora kongera kucumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo vowa akaburungu com muja handitse murisanga mu kanya turahana agahindukira ariko imbere yo kugahana turabibutsa ayagezwe hirya no hino ku isi afurika y'epfo igabisha ko ishobora kwaka uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu impunzi zose zizokora ibikorwa vya politike bijanye n'igihugu cabo biri ziri kuri ako gataka kayo itegeko rishasha ritomora ko ata mpunzi yemerewe gukinira politike ku gataka ka afurika y'epfo ryagiye mu ngiro mu ntango zo mu kwezi turimwo abatari bake uh, baryiyamirije bavuga ko rice ku biri n'amategeko abaserukira impunzi nabo ku ruhande rwabo bavuze ko biteguriye kwitura ubutungane kuko bavuga ko bariko bararenganywa chancelier w'ubudagi angela merkel yatumiye ibihugu by'ibihangange ku isi mu nama mu gisagara ca berlin ku munsi w'imana kugira ngo biganire ku twigoro two gufasha kugarukana amahoro muri libiya ibiro vya merkel vyamenyesheje mu itangazo n'umunsi kwa kabiri ko merkel yafashe ingingo yo kwakira iyo nama nyuma yo kuvugana n'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu onu ariwe antonio guterres mu batumiwe muri iyo nama harimo fayeze el saraj iyoboye leta y'igihugu ca libiya ishigikiwe na onu hamwe na general kalifa hifter arwanya ubutegetsi bwa libiya abategetsi bavuye muri leta z'ubumwe za amerika uburusiya ubwongereza ubufaransa ubushinwa emirate arabe uni nabo nyene bararindiriwe muri iyo nama mwakoze inshuti bakunzi mwari kumwe natwe muri ano makuru mwariko mushikirizwa na jewe diane ninahazwe ningahagarukiye yakoze fatuma limasi kalala yayegeranije hamwe na ingenieur vasco volarishe bari kumwe muhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tubatumiriye mu yandi makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu kurindira mubandanye mururanirwa n'urutonde rw'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda
tarehe 14 mwaka 2020